my people oh hmm, una oh, welcome oh una welcome to Maureen gist my people things dey occur hmm. my country people no be small gbogerity between Toby, Mariam and Ronke una know say since when e be say Tobi dey outside the palace Mariam dem dey happy dey rejoice but of recent Toby say im go cross seven rivers seven sea Toby don finally cross cross the seven rivers seven sea He don't say, there, let there be confusion in the camp of our enemy. And true, true confusion don't they the camp of our enemy. Che, my people, see confession. Eh? See confession, oh, they don't they confess up and down. Eh? Mary say na ronke, ronke say na Toby, Toby say, Toby say na ronke, ronke say na Mary, Mary say na ronke. We no can know which one to believe again, oh, my people. Now no say, Derry talk am say dis Ooni of Ife end time Oloris dem no like demsef say dem no like demsef o oh, we think say na play play una know say since wey be say dem use Africa remote control comot Tobi for dat house Toby na dey cry Toby say e no go gree my people o oh, some people think come out come dey talk say Toby dey with belle say Toby dey with belle we i no come know which one i no go which one i dey o Uh, if you there with belle when the time reach you go born am no be so uh -huh. but make could they enjoy our gist the the time is going so my people, oh hmm according to wetin we they hear we hear say marian and aronke They don't fall out o dem not dey agree again dem no dey agree o sete hmm, setele mary ronke go carry all the thing where we say the secret where we say ya and olori eh, runke. two of dem share carry am go dey tok sotey sotey sotey palace guard hear la. palace guard come go tell kabiyesi say kabiyesi eh dem say no be even say tell kabiyesi go tell one elder for the for the palace one elderly person na the elderly person come summon go tell kabiyesi say kabiyesi say wetin happen o. No? say this your wife then they then they undo themselves o oh. say Toby, that letter wey be say Toby, carry come give am no be no be tobi clear eye o oh. hmm e say no be Toby clear eye o oh. say na remote o na just so. say mariam and ronke na then they involve. say of recent ronke go tell somebody say na marian na him do jazz say him no wear the marian go do jazz say na marian tell am say na him do jazz so when he be say to be take on go they do things when he be say e no come out for im mind say na jazz so ha they say oni of ife hear this thing oni of ife hala oni of ife say what hmm oni of the lies what so na the thing wey be so una do queen naomi be that according to the person The palace guard was telling the elderly man o oh, he say na the same thing wey be say dem do queen naomi wen e dey for marriage o oh, na the same thing na dem don do tobi o oh. say dem say tobi too fine tobi na yellow pawpaw tobi too dey make yanga tobi dey compete with dem too much na im dey say make dem knack tobi make dem keep am for where e belong just as dem do queen naomi una know say the thing wey become dey pain eh, eh, wey come dey pain eh, toby be say it no be like queen naomi wey be say kabiyesi no go ever fit forget so she come dey outside They lament oh, to dey lament if not be her friend wey come carry and go prophetess Prophets hand not be babalawo prophet all dis people wey dey dey see i just say the meaning of babalawo not this dis seer for for yoruba I make i use babalawo she go see all those prophets so i don't edit that video That place where i say visit babalawo i don't edit am to prophet so na prophet place he go the prophet na come tell him everything come say Toby you go go back this time around if you go back e give him instruction of what he go to say afta 48 hours im go hear the news my pipo oh, as Toby dey now that palace that palace eh, maid wey dey be say dey help and they do spy work they do see work don call am on dat like say hmm Olori table, there's enemy in your camp, so there's confusion in the camp of your enemy. Mary and Anne, Ronke have fallen out too, no be small Two of, na, two of them now don't they confess anyhow. Meanwhile, Kabiyesi dey hala, Kabiyesi chey, innocent Toby, innocent Toby, even Toby parents sef, una know say they never even see the Ooni of Ife sef because the last time we see they wanted to see Ooni of Ife. Oni of Ife was not in town, no. And the Oni of Ife no say na, na because of wetin dey for Tobi. Tobi matter na make dem wan the parents wan see am. But from the look of things na e be like say Kabiyesi wan go carry im wife come back o oh, Tobi say because im go deal with Mariam, im go deal with Mariam and then Ronke dey go confess because all this juju is not working. They cannot even try it in his palace because him don warn all of them say anybody know say they use talisman make di person make di person disease from me too oh, because wetin dey inside this palace past talisman o oh, they no they hear They say no They, they get power well well So they get power hmm dem don know say that god get power past them. so now the whole thing don backfire so tey ronke say e ready to talk say this one wey be say e tok na just the the small one say he know some big big secret wey be say maria maria use di money buy say so maria keep some e know where dem keep some say if maria too talk e go disgrace maria e go bring out everything say e get receipt maria don see what to take talk maria dey talk say no be e keep any e no keep anything say na person wen e dey do juju no at one time when they use juju say him no get any business with juju say na tobi na him be the person wen e be say e know about this talisman say so no be small tin o oh. say sotey e go show go show people. some kind tins wey be say mary and mary for somewhere so they come uproot am and dem dey hala say mary go kpai person o oh, mary na juju woman Miriam and this. They say now nah, Miriam. Na so so cry Maria dey cry because Maria no Maria na be the type wey be say e dey like to keep secret. E no dey do bad like uh, Momo when it comes to secret. E dey like to keep am to herself because e no wan make one one boy come come disturb im life. So na so e come dey do am my people. So now wey be say things don be like this now ooni of ife don know say Toby not bin clear eye She Toby is coming back to come and do cleansing and the rest den wetin dem they call him. When Toby come back all of them they go digger am mariam wen im feel say him be over sabi over sabi sabi if una see the way mariam don't be now una go surprise so one thing for this life as you say you want to undo person unknowingly unknowingly unknowingly you go just mistakenly they do yourself Now worry people they call do body you go come mistakenly they do yourself say na person you dey do so as me and they talk uh-huh, don't person wey they call Toby be uh, um, how dem dey call this palace make when you say they, e they don't don download Toby everything as me and they tell una now Toby now they rejoice Toby they happy Toby say very good shey dem too say na dem sabi go babalawo or na dem sabi go see see our prophet say okay na make dem dey see no be small name my people i go dey bring una more jesus things of food una have a nice day bye.